feo.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda iravuga ko ingamba yashyizeho zo kurinda umutekano wayo zitazavaho igihe cyose uwo mutekano ushobora guhungabanywa hari ingamba zihari ntizizigera zivaho mu gihe ikibazo nyamukuru ikibazo nyakuri u rwanda rubaza cy'umutekano kitaravaho ntekereza rero yuko ibyo ibyo bisobanuro birahagije eh, byo kumva yuko hari ingamba zafashwe ariko zirebana n'ikibazo runaka alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda muramwumva mu kiganiro kirambuye turahamagara kandi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i rubavu eric bagira ubusa araduha amakuru ya nyuma ku mutekano igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano yakomeje kuri uyu wa kabiri hagati y'ingabo za leta fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu nkengero z'umujyi wa goma abaturage bakomeje guhunga berekeza mu rwanda kuri uyu wa kabiri umubare w'abahunga wiyongereye nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yabibonye eric bagira ubusa uri rubavu wirweho wiriweho neza nawe venuse nshimiyimana none amakuru mufite y'iyo mirwano ibera hakurya mu mujyi wa goma yifasha ate venuse nshimiyimana ngerageje kukubwira uko ayo makuru ah, y'imirwano ihuje abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za congo frdc ahagaze ubu kugeza ubu ngubu kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri humvikanye ibitwaro biremereye ariko bitari nk'iby'ejo haragenda hacamo akanya ukumva igisasu kiraturitse ukabona ikindi kiraturitse ariko noneho uh, ubu kugeza kuri uyu munota uh, urabona hari abantu bari guhunga b'abanyekongo nabashije kuvugana nabo ndababaza iwanyu bimeze bite baratubwira ngo babonye imirambo myinshi n'inkomere hanyuma abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu bagahitamo kubabwira ngo bahunge bakabereka n'inzira bacamo nababajije ikibazo ndavuga nti none kugeza kuri uyu munota umujyi wa goma waba uri mu maboko yande barambwira ngo bakurikije ibyo babonye umujyi wa goma uri mu maboko eh, ya ma- makumyabiri na gatatu ibyo ni byo bivugira ariko hagati aho hakomeje kumvikana imirwano hagati eh, ya ma makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za eh, FRDC Veruse Nshimiyimana nashatse kugera ku mupaka muto uyu nguyu wa petite bariyeri ku ruhande rw'u Rwanda uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe umutekano aho nari mfatse imodoka ara- arambura ati vuba vuba kuraho ah, kuri ubu ngubu hari kugwa amasasu aho rero hano mu Rwanda Venus Nshimimana iyindi nkuru nakubwira ni uko hari umupolisi o, ku ruhande rw'u Rwanda yari ari muri bagenzi be aho barindiye izi mpunzi bari kuzishyira bagomba kuzishyira mu nkambi nkakubwira ko uwo mupolisi bagiye kubona bakabona isasu riramufashe mu buryo butunguranye batazi ngo riturutse he nta mbunda yumvikanye baketse ko umusozi byaturutseho wenda haba hari nk'umuntu waba afite nk'umurwanyi waba afite imbunda itagira urusaku cyangwa se iriho sayirensa nk'uko bavuga mu rurimi rw'icyongereza izo mpunzi zirashyirwa hehe aho uwo mupolisi yarasiwe
zirashyirwa hano mu murenge wa rugerero ni ahantu hubatswe inkambi inkambi ya mbere yahagiye ejo bundi ubwo u rwanda rwibasirwaga n'ibiza ibiza byari byibasiye akarere ka gisenyi n'ibindi bice ubwo rero niho bari kubashyira twahoze tugirana ikiganiro na minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi n'impunzi bavuga ko kugeza muri iyi minsi ibiri bamaze kwakira impunzi z'abanyekongo ziri mu gihumbi magana abiri ariko kandi no ku ruhande rw'u rwanda bakatubwira ko bararanye abagera kuri magana atanu barengaho gatoya ariko akavuga ko umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi n'impunzi akavuga ko yitegereje abona ko abanyarwanda bari bagize impungenge n'ubwoba hano mu mujyi wa rubavu batangiye gusubira mu miryango yabo cyangwa mu ngo zabo venose nshimiyimana hano rero abanyarwanda babanye n'abanyekongo bari kugenda baza bashaka kumenya ngo niba harimo inshuti zabo kugira ngo bazivane mu nkambi bazijyane iwabo mu miryango nagiye mbona n'abakozi ba minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bagenda bafite abaturage b'abanyekongo bavuga ngo bagiye mu miryango nicyo ngicyo nakubwira hanyuma ariko n'ubu ngubu mpagaze ku muhanda imodoka ziri impunzi ziri gutungwa n'amakamyo yanditse afite ibirango by'igisirikare cy'u rwanda zibavana ku mupaka bari kunyura ku mupaka munini zibajyana mu nkambi venuse nshimimana eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i rubavu ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuse nshimimana kandi wifurije n'akazi keza leta y'u rwanda iravuga ko ingamba yashyizeho zo kurinda umutekano wayo zitazavaho igihe cyose uwo mutekano ushobora guhungabanywa ni nyuma y'amajwi akomeje kwiyongera asaba u rwanda kuvana ingabo zarwo muri congo navuganye n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alain mukurarinda mbaza kumubaza uko u rwanda rwakiriye ubusabe bw'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ariko niba nibuka neza mu itangazo banditse akanama gashinzwe umutekano ku isi nta gihugu runaka bavuze kavuze muri rusange ngo impande zose ziri hariya zigomba gukora ibi n'ibi n'ibi ariko ntekereza ko ibyo ngibyo na n'ubundi nta gishya kirimo unarebye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye yarabivuze hari ibihugu byabivuze hari imiryango imwe yabivuze hari n'abandi nabo bakoze amatangazo ntibagira icyo bavuga aho ngaho umuntu akaba yanakwibaza impamvu tubona amatangazo atandukanye aturuka hirya no hino avuga ahantu hamwe ariko akaza avuga ibintu bitandukanye ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri ikibazo uko kivugwa atari ko kimeze hariya mu burasirazuba bwa kongo niba abantu batandukanye bashobora gukora amatangazo cyangwa bagafata ibyemezo bakavuga ibintu bitandukanye bavuga ahantu hamwe ni ibigaragaza nyine ko harimo ikibazo nayo mpamvu iki kibazo kimara igihe kinini kinini kidasobanuka kuri icyo kibazo warubajije ikigaragara ni uko mu by'ukuri uwandika gutya avuga ngo u rwanda ruvana ingabo zarwo muri burasirazuba bwa kongo kuko zagiye gufasha emu ventura kugira ngo babashe kwiba imitungo ya kongo ngira ngo ndanabivuze ndabarabivuze igice ni uko nguko ubundi interuro yose imeze iyo ni naratifu cyangwa n'uburyo bwashyizweho na guverinoma ya kongo yo kubivuga gutyo nimuzanareba izo ngabo zihora ari ibihumbi bitatu cyangwa ibihumbi bine gusa ariko se mwebwe ubu tuvugana nshimishijwe no kumenya yuko muri irubavu ni hakuno y'umujyi wa goma repubulika ya demokarasi ya kongo izo ngabo z'u rwanda bavuga ziri muri kongo ibyo bihumbi bitatu byo birimo
u rwanda rwavuze ko rwashyizeho ingamba ibyo tunabibwirwa n'abasirikare tunabibwirwa n'umukuru w'igihugu zo kurinda umutekano w'igihugu cy'u rwanda n'abaturage b'u rwanda hari n'igihe perezida wa repubulika yageze si no kubikomezaho kubivuga ku mugaragaro avuga ati niba hari n'intambara igomba kuba ku birebana n'umutekano w'u rwanda niba ngombwa izanabere hariya ingamba zashyizweho ni ingamba za gisirikare ubwo igihe zizasobanurwa zizavugwa izo ari zo ndetse unibuke yuko no mu biganiro bya rwanda yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaba abatekinisiye mu nzego za gisirikare n'iz'umutekano babishyizeho umukono bavuze bati hari ingamba zihari ntizizigera zivaho mu gihe ikibazo nyamukuru ikibazo nyakuri u rwanda rubaza cy'umutekano kitaravaho ntekereza rero yuko ibyo bisobanuro birahagije byo kumva yuko hari ingamba zafashwe ariko zirebana n'ikibazo runaka ntabwo ari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo guverinoma ya kongo uyu munsi mu gitondo yabyise ibi ngibi saa sita ibyita ibi ngibi nimugoroba ibyita ibi ngibi ko aribyo byatuma n'izo ngamba zivaho ntabwo zizigera zivaho n'ubundi bari babiganireho uburyo zavaho perezida wa kenya william ruto yatumije kuri uyu wa gatatu inama yihutirwa eh, y'umuryango w'uburasirazuba bw'afurika n'u rwanda rurimo ah, ha- bikaba bivugwa yuko perezida w'u rwanda n'uwa kongo nabo bari muri uwo muryango batumiwe kugira ngo icyo kibazo cy'intambara hagati y'ibihugu byombi kibonerwe umuti mbese eh, perezida w'u rwanda azajya muri iyo nama
bo nanjye numvise bavuga yuko ntabwo nakora namwiyumvira bivuga yuko yabatumiye ko yanavuganye nabo Eh, ubwo ngubwo twaza kubaza umuvugizi wa perezidansi niba koko biri kuri ajenda y'uko perezida azajyayo eh, w'u rwanda Eh, ariko mu by'ukuri ubundi eh, aherutse no kubyivugira ngira ngo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru avuga ati aho bazampamagara hose ku birebana no gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo binyuze mu nzira y'ibiganiro ati nzabyitabira ubwo yasubizaga ku bari bamubajije impamvu atagiye i rwanda nabwo abanza gusobanura impamvu atagiyeyo noneho ariko ayongera avuga ati ariko aho inama zabayeho zose nagiyeyo niba ntahamagara n'izindi nzajyayo ubwo turategereza icyo eh, perezidansi y'u rwanda iri buze kuvuga ku byo eh, mugenzi we eh, wa kenya yavuze kuko perezidansi y'u rwanda ngira ngo kugeza ubu ngubu nta kirasubiza kuko ndumva ubundi ntacyagombye kumubuza kujyayo eh, kuko ari mu bashaka yuko kino kibazo nacyo gikemuka mu nzira y'amahoro ubu tuvugana mwicaye i rubavu Ah, ejo ku munsi eh, wa mbere habonekaga abantu birukanka batinya kuraswa batinya gufatwa n'amasasu aturutse hakurya bamwe mu baturage bari bahunze bagiye ndetse ni ni musanze muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kabiri umutekano aho ngaho ku gisenyi wifashe gute ibikorwa byikora n'ibihe
Ah, nagira ngo mbanze nshimire cyane abaturage ejo uburyo bitwaye kuko bumvise amabwiriza bahabwaga na- n'abayobozi babo aba gisivile cyangwa aba gisirikare kuko intambara yaberaga ku mupaka rwose hagati y'ibihugu byombi kandi umupaka ubu ngubu harafatanye haratuwe haracururizwa nta metero n'imwe irimo urambuka ukabugeza mu kindi gihugu bivuga rero ko igihe intambara yari yegereye umupaka koko amasasu yumvikana ari hakurya ndetse eh, abo hakurya FARDC n'abo bafatanyije wazalendo FDL barimo barasa mu Rwanda nkana birumvikana yuko eh, abanyarwanda bagombaga eh, kwigirayo kugira ngo eh, hatagira ababigwamo n'ababikomerekeramo uyu munsi rero nk'uko ubivuze nibyo koko eh, eh, hari abagiye bigirayo ba- bahunze kubera amabwiriza bari bahawe yo kuva aho imirwano yaberaga hafi y'umupaka ndetse bakarasa mu rwanda ngira ngo no ku mashusho ku mbuga nkoranyambaga mwarabibonye eh, byageze nimugoroba mu ma saa kumi ejo twari duhari eh, inzego za- za gisirikare n'iz'abasivili ziravuga ati mwongere muve mu mazu nk'uwo abagiye bagaruke eh, imirimo yongere itangire ariko bwari bwije eh, ntabwo amaduka yahise afungura uretse ko njye nagiye mu mujyi nimugoroba mu ma saa kumi n'imwe ngasanga bamwe batangiye gufungura uyu munsi mu gitondo rero nk'uko wari ubibajije mu by'ukuri nta masasu turi kumva nk'ayo twumvaga ejo ubu ngubu turimo turavugana ndi hanze ejo byari ibintu bigoye kugira ngo njye hanze eh, kuko amasasu yashobo- washobora guhura naryo aho wabaga uri hose Eh, eh, imirimo irimo irakorwa eh, abacuruzi bafunguye amaduka Eh, ese ntiwamenya yuko ejo higeze haba eh, urusaku rw'amasasu noneho uzi ko hari n'amashuri yegereye umupaka rimwe na rimwe amasasu yagiye yinjira aciye mu madirishya wabonye hari n'abana bakomeretse Eh, ubu ngubu uyu munsi ntabwo bagiye kwiga kugira ngo bongere barebe mu mashuri niba nta gisasu cyaguyemo hari aho byagwaga ntibiturike nibamara gucekinga gusukura ibyo byose ejo abana nabo bazasubira mu ishuri ariko ubuzima burakomeje mu karere ka rubavu Eh, nsoza nagira ngo eh, mvuge nti kuri kuri icyo kibazo eh, hari ibintu byakwiriye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati eh, ejo FARDC na wazalendo na binjiye eh, binjiye ku butaka bw'u Rwanda hari aho bafashe nta musirikare wa FARDC wigeze winjira cyangwa anashaka kwinjira mu Rwanda nta wigeze ah, abikora ntabwo higeze hafatwa rubavu yose iratekanye eh, ubuzima burakomeje ejo ni ukubera aya masasu yavugaga avugira hafi y'umupaka ndetse anagwa mu rwanda birumvikana ko abantu bagombaga eh, kugira ingamba bafata Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nabibabwiraga mu kanya inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yemeza ko u rwanda rufite ingabo mu mutwe wa m makumyabiri na gatatu irarusaba kuzikura muri repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru irambuye timu harisi ishimwe kubera amasasu yiyongereye mu mujyi wa goma no mu nkengero zawo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa jean noel baro yavuze ko igihugu cye cyamaganye kivuye inyuma igitero cya ma makumyabiri na gatatu gishyigikiwe n'ingabo z'u rwanda
ubufaransa bugaragaje ko bushyigikiye repubulika ya demokarasi ya kongo n'ubusugire bwayo ubufaransa bwamaganye bwivuye inyuma ibitero byagabwe na ma makumyabiri na gatatu ifatanyije n'u rwanda byahitanye abasirikare ba loni bikanakura mu byabo ibihumbi byinshi by'abaturage b'abasivili imirwano igomba guhagarara hanyuma ibiganiro bigasubukurwa ibyo ni nabyo ubufaransa bwagaragaje mu kanama amakaro gashinzwe umutekano
dorothy camille share wungirije ambasaderi wa amerika muri oni nawe yavuze ko amerika yamaganye ibi bitero by'ubushyamirane bikorwa n'ama makumyabiri na gatatu
bavandimwe twamaganye twivuye inyuma ibitero by'u rwanda na ma makumyabiri na gatatu kuri goma no kuri sake leta zunze ubumwe za amerika izakoresha uburyo bwose ifite mu kubaryoza uruhare rwabo abo bose bakomeza gutiza umurindi intambara bateza akaduruvayo n'umutekano muke muri kongo
repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyigeze ihwema kuvuga ko mu ntambara irimo irwana ihanganye n'u rwanda kurusha uko ihanganye n'umutwe wa makumyabiri na gatatu ibi byashimangiwe na Therese Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ubwo yari muri iyi nama i New York
bwana perezida banyacubahiro banyamuryango b'aka kanama naho leta ya kongo imaze imyaka itatu igabisha aka kanama ntaco kabikorako aka kanama ntigakwiye kunyurwa gusa n'amatangazo yerekana impungenge canke no kwama kamenyeshwa iki kibazo gusa
ambasaderi warwo muri oni ernest rwamucyo we yavuze ko u rwanda rwababajwe uko ibintu byifashe mu karere ndetse yumvikana nk'ushinja kongo kuba itifuza ko habaho amahoro arambye
u rwanda rubabajwe n'uburyo ibintu bigenda bijya habi mu burasirazuba bwa kongo ikibazo gihari ubu cyakabaye cyaririnzwe iyo leta ya kongo iza kugaragaza ubushake mu biganiro bigamije amahoro
ntabwo byoroshye kumva ibibazo by'umutekano bibera muri kongo utabanje gusubira gato mu mateka yo mu gihe cy'ubukoloni mu gihe cy'ubukoloni bw'ababirigi bakolonije kongo abahinzi b'abanyarwanda babarirwa mu bihumbi bimukiye mu misozi myiza y'akarere ka kivu muri kongo bagezeyo bakora umuryango mugari w'abavuga ikinyarwanda abo ni abanyamurenge cyangwa abandi bitwa abanyabwinshi aha rero hari mu gace gato cyane k'amateka waheraho ushaka neza gusobanukirwa n'ikibazo gishobora kuba cyumvikana nk'igifitanye isano n'amateka ibi bibazo rero byaje byiyongera ku bindi bisanzwe mu rwanda no mu burundi bifatwa nk'ibiraba myinshi y'abimukira bityo bituma abanyarwanda bagiye icyo gihe muri kongo mu bihe bitandukanye bagaragara nk'abadafite ubwenegihugu cyangwa uburenganzira ku bintu byinshi ibyo bibahatira gukora imitwe yo kwirwanaho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida wa kongo icyo gihe yitwaga zayire mobutu sese seko yategetse kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu yari ashyigikiye uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana wapfuye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane abategetsi bombi byavugwaga ko ari abanyagitugu nyuma yo gushyamirana kwabayeho hagati ya leta ya kongo n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge uganda n'u rwanda byashyigikiye urugamba rw'inyeshyamba zarwanyije ingabo za mobutu wakuwe ku butegetsi mu mwaka wakurikiyeho maze ubutegetsi bufatwa na laurent desire kabira wari mu ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi ariko imishyikirano hagati ya kabira n'abahoze ari inshuti ze yahise isenyuka kabira yishwe arasiwe mu biro bye mu mwaka wa bibiri na rimwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani mu ntara ya kivu hatangiye indi myivumbagatanyo yari ishyigikiwe n'u rwanda amaherezo igera no mu bindi bihugu byo muri aka karere no mu matsinda menshi yitwaje intwaro kongo yashinje u rwanda ubushotoranyi mu gihe kigali yo yavuze ko kwivanga k'u rwanda kwatewe n'impamvu z'umutekano w'igihugu intambara yatangiye yatumye umubano mu bya diporomasi hagati ya kongo n'u rwanda uba mubi ndetse byasabye imyaka irenga icumi kugira ngo usubireho ugushyamirana kw'icyo gihe kwari kugambiriye kugenzura ahacukurwa amabuye y'agaciro yo muri ako gace ndetse muri bibiri habayeho ugushyamirana gukaze hagati y'ibihugu by'u rwanda na uganda mu mujyi wa kisangani mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri u rwanda na kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro ariko kuva icyo gihe ahubwo umubano w'ibihugu byombi urushaho kugaragaramo agatotsi ku buryo buri gihugu cyashinjaga ikindi kuba nyirabayazana cyane mu kwivanga mu bibazo by'ikindi binyuze mu mitwe yitwaza intwaro mu rwego rwo gushaka gukemura ibibazo byabaye karande mu burasirazuba bwa kongo abategetsi batandukanye bumvikana basaba bagenzi babo bavugwa muri iki kibazo kumvikana bagashakira umuti w'ikibazo mu biganiro akarere kagatekana perezida wa kenya william ruto yatangaje inama idasanzwe y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yo kuganira ku bibazo biri muri kongo nyuma y'uko iki gihugu gishinje u rwanda kohereza ingabo zikambuka umupaka gufata umujyi wa goma consequently and having consulted with the heads of state of our region nyuma yo kuvugana n'abakuru b'ibihugu byo mu karere kuri iki kibazo kitoroshye turaza gutumiza inama idasanzwe y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iki kibazo dufatire hamwe umwanzuro w'icyakorwa tumaze kubona uburyo ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugana habi bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje ibyo birimo n'ifungwa ry'ikirere cya goma ndasaba ko imirwano yahagarara bwangu bidasubirwaho
kugeza ubu ibihugu birimo amerika ubufaransa ubwongereza n'ubudage byahamagariye abaturage babo kuva i goma ntabwo ari ubwa mbere umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ufashe umujyi wa goma kuko n'ubundi byigeze kubaho mu mpera za bibiri na cumi na kabiri ariko ntibamaze igihe kinini bawugenzura kuko bamaze gusa ibyumweru bibiri icyo gihe ingabo za kongo n'iz'umuryango w'abibumbye zawubirukanyemo bamwe mu bagize uyu mutwe bahungira muri uganda abandi bajya mu rwanda imyaka umunani nyuma yaho uyu mutwe wongeye kubura imbunda usubira ku rugamba ubwo hari muri bibiri na makumyabiri na rimwe
bamwe mu basirikare b'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo fardc bishyize mu maboko y'ingabo za onu monusco abandi bahungiye mu rwanda umutwe wa wazarindo ufatanya na fardc wo uravuga ko ugifite birindiro mu duce twa nzuro mugunga munigi na rushagara muri kivu ya ruguru ntavuganye na colonel mvano bahati uyobora ishami rya wazarindo rishinzwe guhuza igisirikare n'abaturage ku rugamba mwaya manywa niho habaye reprise strategique ya wazalendu gusa naho twegeye inyuma buhoro hejuru kugira ngo abaturage badahura n'ibibazo urabona uriya mutwe wa emu makumyabiri na gatatu wari urimo gutera bombe nyinshi zigafata abaturage ubwo hejuru yo gukora icyitwa protection y'abaturage nibwo abazarenda bavuze ati twegere uruhande turwanire nabo mu mashyamba nibwo babonye kudeviya bagera muri goma ubu se muri mu yahe mashyamba ntabwo turi mu mashyamba turi mu nkengero z'umujyi wa goma za mugunga za nzuro za za munigi nayo twa hejuru za rushagara turacyarindiye amategeko ya nyakubahwa perezida wa repubulika ko tugomeza urugamba kugira ngo turebe uko twabavana hafi twabana izi nyeshyamba z'umutwe mu makumyabiri na gatatu hafi mu mujyi wa goma none se ko umujyi wa goma nyine wafashwe kandi abasirikare ba faridese ukabona n'imbunda bakoreshaga n'imodoka bakoreshaga bazisize ubwo mwebwe murakoresha iki murarwana mute harakurikiraho iki ntabwo nta mbunda ya faridese yasize kandi uhereye imirwano yaba bahora bavuga ko faridese yasize imbunda ariko twe nizere ko abazarenda imbunda z'abazarenda bose aho bari nta muzarenda wigeze asiga imbunda bafite ibikoresho byabo bararwana kandi tuzarwana kugeza iherezo ndavuga yewe imodoka nabonye mu mujyi wa goma za gisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo ziri ku murongo amajipe ayo ngayo nayiboneye rwose ndibaza uwayahasize ariko icyo nshaka kukubaza murashaka kurwana mugamije iki murashaka kwisubiza goma ni iki mugamije ariko si umunyamakuru imodoka nizo zirwana harwana intwaro harwana imbunda harwana ibindi ntabwo imodoka zirwana niba baramutse bafashe imodoka ubumodoka bubiri se baba bafashe muri goma bafashe iz'igisangani bafashe iziri bukavu se bafashe iziri kinshasha se ibikoresho turabifite turarwana wambaje ngo ese tugamije iki icyo tugamije ni ukubohoza abaturage nubwo bageze muri goma nta ntabwo abaturage babishimiye icyo tugamije ni ukubohora abaturage n'akarere k'iwacu kandi tunagamije kukabohoza igihe kinaragira turakabohoza koroneri bahati imvano uhuza abasirikare n'abaturage ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'amerika natwe turabashimiye bwana journaliste aha niho dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi akebo kajya uwamugarura umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. En soi profondément à ce qui nous unit, avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande. La paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant, il faut changer et marcher dans la paix.
trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences,